my pipo my pipo make una good evening my country pipo i hope say i meet una well i hope say una dey jolly una dey silence and enjoy the weather i hope say i meet una well once again before we continue my pipo make i sharparly give una the three gbosa wey i dey always give una for this story for this segment una go don know the segment wey we dey yarn una go don know am first take una gbosa first gbosa men gbosa men gbosa man yo yo yo you know as they always call am na na american gbosa dey dey call am we don carry our matter come from campus wey our federal university of agriculture abeokuta na suppose don know say every sunday na for tori tori gbedu no e no dey shake una suppose don know say na him na tori tori get di sunday sunday na for tori tori gbedu hungry tall muslims say àkúwọ ọdún yìí o we go see more of it on earth we go live long to witness more on earth we no go witness am for sickness we no go witness am for police station We go meet us well no be sharparly run am as we always run am make we first take the small matter before we go chook am inside the food tori this evening the tori wey dey my table this evening wan chook small but we go take am we go run am as we always run am nollywood actor lateef adedimeji dey interview am for nta channels today for ramadan lecture he talk something he advise nigerian youth he talk small story about himself we go soon hear am the next story wey dey wey, wey dey shine face for my table this evening talk say <clears throat> na wow police inspector die on top sex <laughs> the matter the matter wan choke me small make i drink water top am. Mm. <laughs> ah the next one sef we wan throw all these politician? na god go help us like lie lie, lie we no we no even know maybe na lie o oh. god tell me say na me go be the first nigeria female president <laughs> na wow we go soon hear the person wey talk am the last story wey we go look at this evening yarn say eight month old baby die for pastor wey dey maltreat im wife hand hmm, na wow make una dey with us we go soon chook hand inside the food tori. make we take the tori abirele talk and my people nollywood actor lateef adedimeji talk something for interview today nta channel interview am from uh, for ramadan lecture e talk say e comot eye for morning ritual e comot eye for indian hem say e wait for fifteen years before e dey famous for im life e say na person wey dey stupid go dey look for money wey e no work say make nigeria youth dem make dem try to dey hardworking make dem no dey look for quick money because quick money dem dey make person useless for life e dey kill person make our youth dem make dem lis ten to am na the koko be that the next tori wey we talk that time talk say police inspector die during sex with widow for ibadan you see that matter joke small we never know wetin the confam more some dey talk say e be like say thunderbolt dey for the woman body wey the police before he sleep with am some dey talk another thing maybe the policeman go use all e energy sex the woman na only god sabi wetin happen there the next story wey about that about politician dem god tell me say na me go be the first female nigeria president na the aspirant for the all progressive grand alliance abga talk am angela angela johnson she talk say na she go be the first female president say na god tell am she talk say make all nigeria one woman for nigeria make dem come out come support her say she go do everything the good road the employment everything go dey good na wetin she tell us be that na wetin she talk it is well the last story wey we go look at this evening talk say eight month old baby die for pastor wey assault im wife for ogun state <sighs> you be pastor you no dey preach you no dey practice wetin you dey preach and you go reach church go dey tell your your people for church say make dem dey do good to their wife make dem go do good to their husband but you dey assault your wife So sotey eight month old baby die wetin dem suppose do for that kind person make we sha dey dey careful god go dey help all of us na here we go stop my country people na me na una go dey meet na me una go dey lis ten to i thank all of una wey dey lis ten to us from outside naija and for obodo naija god bless all of una as una dey as una wan enter this new week may god bless everybody may everything wey we dey lay our hands on may the almighty make am dey successful muslim wey dey fast may the almighty god answer all our prayer this We are going to miss all of us oh this country sef don tire person but we know say one day one day we go dey alright my country pipo as usual na here we go stop for today till till sunday till next sunday we go meet again make una take care of una sef make una dey alright make una dey kampe as una dey always dey kampe till then we go meet again my name never change na still na baby girl adebayo zeyina till next sunday we go meet again una take care of una sef i love you.